iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day.
noheli nziza mwese ni radiyo yanyu ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu ndabasuhuje mwese rero banywanyi noheli nziza kuri mwese muduteze amatwi muri aka kanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ku buhanga bw'ibyuma hari dani afatanije na nadia taha tubahaye ikaze mwese muri aya makuru twabateguriye hari bwibande kuri uyu munsi mukuru twakira n'intashyo zanyu zifuriza abavandimwe n'inshuti umunsi mwiza wa noheli muri make Vatikani mu muhango wo gutura igitambo cya misa papa francisco yasabye ko intambara yo muri Ukraine yatuza hahamagarira ibiganiro by'amahoro naho uburusiya kuri uyu munsi wa noheli bwagabye ibitero by'indege muri Ukraine byibasiye imiyoboro y'amashanyarazi tubafitiye rero nk'uko nari nabivuze intashyo zaturutse mu bakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi
The music seemed to come from above. Hark now, hear the angels sing. Our King was born today, and man will live.
umwami yatuvukiye inshuti z'ijwi ry'amerika mm, turaza kugenda tubagezaho n'indirimbo za noheli ariko reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi duhereye i vatikani mu muhango wo gutura igitambo cya misa papa francisco yasabye ko intambara yo muri ukraine yatuza ahamagarira ibiganiro by'amahoro timu ishimwe ibi papa yabivugiye i vatikani mu muhango wo gutura igitambo cya misa ya noheli mu butumwa bwe papa francisco yasabye ko habaho amahoro ku isi hose ariko yibanda mu bihugu birimo intambara nka ukraine sudani n'intara ya gaza muri palestine nk'uko asanzwe abigenza buri mwaka mu butumwa atanga mu bihe nk'ibi papa francisco ubutumwa bwe bwibanze ku bice by'isi birimo amakimbirane maze asaba ko urusaku rw'imbunda rucecekeshwa muri ukraine hakaba ibiganiro biganisha ku mahoro arambye ubutumwa bwe n'ibyo asaba yumvikanisha ko byatanga ituze byahuriranye n'uko uburusiya bukomeje kumisha ibisasu kuri ukraine bihanganye aho uyu munsi kuri noheli bwarashe misile mirongo irindwi ahari imiyoboro y'ingufu mu butumwa bwe kandi papa francisco yashimangiye ko ibikorwa by'ubutabazi byakoroshwa mu bice birimo intambara aho yatanze urugero kuri sudani kugeza ubu ifite amamiliyoni y'abaturage badahanganye gusa n'intambara ahubwo bari kwicwa n'inzara abandi bakaba barahatiwe kuva mu byabo timu yarabigarutseho kuri uyu munsi wa noheli uburusiya bwagabye ibitero by'indege muri Ukraine byibasiye imiyoboro y'amashanyarazi inkuru mugezwaho na diane nahazwe ibisagara uburusiya bwagavyemo ibitero birimo icitwa kharkiv kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa ukraine kikaba kiza ubwa kabiri mu bunini muri ico gihugu umukuru w'ico gisagara igor terekov yavuze ko hambavu ya za misile uburusiya bwamijaguyemwo bwagavyeho n'ibitero vy'indege zitagira abadereva bita drone mu gifaransa buramatari atwara akarere ico gisagara kirimwo yemeza ko ivyo bitero vyakomerekeje abantu barenga batanu bisambura amabarabara menshi benshi abasivile bakoresha ku munsi ku munsi sosiyete yigenga detec ikorera mu vy'umuyagankuba nayo yavuze ko misile z'uburusiya zononye vyinshi kandi zatumye umuyagankuba ucika mu bisagara birimo dinpopresk odessa no mu rwa mukuru kiev perezida wa ukraine volodimir zelenski yise vyabaye igikorwa c'ubunyamaswa agira ati uno munsi perezida w'uburusiya vladimir putin yahisemo kugaba ibitero kuri noheli kandi yabigize n'ibigirankana hari ubunyamaswa burenze aha perezida wa ukraine volodimir zelenski abandanya kuvuga ko igisirikare c'igihugu cashoboye gukorora misile zigera kuri mirongo itanu mu z'uburusiya bwari bwateye ariko ko hari vyinshi vyononekaye mu burere bwinshi bw'igihugu kandi umuyagankuba waciye ucika henshi ku ruhande rw'uburusiya ubushikirangaje bwo bwo kwivuna basi muri ico gihugu bwemeza ko bwakoroye indege z'intambara zitagira abadereva drone mirongo itanu n'umunani iki gitigiri kikaba kiri hejuru cane ugeranije n'uko vyahora mu bitero vya drone izo mpande zibiri zikunze kugabanako uburusiya bukavuga ko ibitero vya ukraine navyo nyene vyononye ibikorwa vyinshi birimwo ibitanga umuyaga nkuba muri ico gihugu
amakuru ya hirya no hino ku isi tuyakomereze ku mugabane wa afurika duhereye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abashinwa bari barafatiwe muri kongo bashinjwa gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko barekuwe bahita basubizwa iwabo nanone diane ninahazwe abarekuwe bose bari bahagaritswe mu ndwi iheze bari kumwe n'abandi banyagihugu ba repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe n'abakomoka mu gihugu c'u burundi abategetsi ba kongo bakavuga ko bahagaritswe kubera batashoboye kwerekana impapuro zemeza ko bafise uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro muri ico gihugu abashinwa cumi na bane bose barekuwe ejo kuwa kabiri baciye basubira iwabo nk'uko amakuru atangazwa na bagenzi bacu bo mw'itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters dukesha ino nkuru abivuga jean-jacques purusi sadiki buramatari w'intara ya kivu y'epfo bari bafatiwemwo yabwiye amenyesha amakuru ko yababajwe no kumva barekuwe yasiguye ko abashinwa bacukura amabuye y'agaciro muri kongo baheraniye leta amatagisi agera ku miliyoni icumi y'amadolari hamwe n'amande batarayiriha umunsi bahagarikwa bari abashinwa bagera kuri mirongo itandatu ariko muri abo haza gutabwa muri yombi cumi n'indwi gusa gusa ubuserukizi bw'ubushinwa i kinshasa bwanse kugira ico buvuga kuri ino nkuru mu bahagaritswe harimwo abarundi n'ubwo ijwi rya amerika tutashoboye kumenya igitigiri cabo itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters tubandanya gukesha ino nkuru rikavuga ko ubuserukizi bw'uburundi muri ico gihugu bwaritangarije ko hari amakuru bugikusanya biciye ku babuserukira i bukavu bernard muhindo atwara ubushikiranganji bw'ubutunzi muri kivu y'epfo nawe yavuze ko abahagaritswe bose batawe muri yombi mu ntumbero yo guteza imbere imikorere y'ico gisata yagize ati ntitwabikoze nk'uruhigi rw'abantu twabikoze ahubwo kugira ngo tuvaneho akajagari kari mu gisata c'icukurwa ry'ubutare n'amabuye y'agaciro mu ntumbero yo korohereza abafatanyabikorwa bizewe kugira ngo bakore baronaniwe kandi biciye mu mategeko abategetsi ba repubulika ya demokarasi ya kongo aha bakavuga ko haheze igihe bibagora guhagarika amasosiyete acukura ubutare n'amabuye y'agaciro atabifitiye uburenganzira rimwe na rimwe mwomenya ko imirwi yitwaje ibirwanisho irwiriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo nayo nyene yikikamukiza igacukura amabuye y'agaciro arimwo inzahabu n'ayandi tukiri muri afurika nyuma y'aho urukiko rukuru rwo muri mozambique rutangarije ko ishyaka riri ku butegetsi frelimo ryatsinze amatora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba mu kwezi kwa cumi ubu imyigaragambyo yakurikiye yatumye umurwa mukuru maputo umera nk'urimo kuberamo intambara inkuru mugezwaho na timu ishimwe kuri uyu wa mbere nibwo urukiko rwaho rukuru rwatangaje ko frelimo ishyaka riri ku butegetsi ryongeye gutsinda amatora ibyayavuyemo ntibyavuzweho rumwe ahubwo byateje imvururu zamaze ibyumweru byinshi aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bihaye imihanda barigaragambya ubu ikirere cy'amapoto mu murwa mukuru kiriwe cyuzuye ibyotsi byinshi by'umukara by'abigaragambya batwitse ibintu birimo amapine y'imodoka mu bigaragambya batashimye ko amazina yabo atangazwa barasaba ko bagira ubuzima bwiza nyuma y'uko urukiko rwanzuye ko daniel chapo wo mu ishyaka frelimo yatsinze amatora ku majwi mirongo itandatu n'atanu ku ijana mu gihe komisiyo y'amatora yo yari yatangaje mirongo irindwi na rimwe ku ijana leta zunze ubumwe za amerika yasabye ko habaho ituze venansiyo mondland umugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi wari uhanganye na capo we yabonye makumyabiri nane n'ibice bibiri ubu ari mu buhungiro imiryango itegamiye kuri leta yatangaje ko kuva amatora abaye mu kwezi kwa cumi bigatangazwa ko daniel chapo ari we wayatsinze uburakari bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabahatiye kujya mu mihanda kwigaragambya abagera ku ijana na mirongo itatu bahasiga ubuzima
uyu ni umwana nje nkunda cyane muri we nahasanze ibimpimbara byose
ndashimiye umwami arakoze cyane aragahora n'iteka dawe yamuteye afise urukundo rutagira ingero yezu kristu naganze
nyuma rero y'amakuru mpugejweho na timu ishimwe na diane inahazwe turakomeza ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tubibutsa ko mushobora no kubisanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ku mbuga zacu facebook instagram youtube x muradusanga kuri vewa radiyo yacu mu kanya turajya ku makuru havugwa mu biyaga bigari ariko twibanda ku ntashyo nk'uko nabibabwiye dutangira abakirisitu rero hirya no hino ku isi bizije umunsi mukuru wa noheli mu izina rya bagenzi banjye bose dukorana hano ku ijwi ry'amerika mbifurije umunsi mwiza wa noheli no kuzasoza neza umwaka wa bibiri makumyabiri na kane mugatangira uwa bibiri makumyabiri na gatanu mu mahoro ibiganiro byacu rero nk'uko nari bivuze byiri- by'uyu munsi biribanda ahanini ku ntashyo z'abakunzi b'ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi kuri uyu munsi abakirisitu b'isi yose bizihiza umunsi mukuru wa noheli banywanyi bacu tubifurije ko ukomeza kubabera mwiza mboneyeho no gushimira cyane mu izina ry'ijwi ry'amerika mwe mwese abatumirwa mwadufashije mu biganiro byacu muri uyu mwaka wose mwitanze mutizigama muduha umwanya wanyu ndetse muduha no ku bumenyi bwanyu murakagwira kandi muzahore mwunguka n'ubundi bumenyi radiyo ijwi ry'amerika muri aka kanya rero reka twakire intashyo z'abakunzi b'ijwi ry'amerika duhereye muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu ya ruguru impunzi ziri mu nkambi za baraka na burengo zinubira ko zizihije noheli ku nshuro ya gatatu ziri mu nkambi ubutumwa bwabo bwakusanyijwe n'umunyamakuru jimmy shukrani bakomera amazina banyita nyirarugwiro twe turi nk'impunzi abandi bawizihije ariko twebwe ntaho twabashije kuwizihiza bitewe n'uko tumerewe nabi turashonje cyane gusa waba utari kurya ugakora umunsi mukuru ntabwo twabasha gukora umunsi mukuru bitewe n'uko inzara iraturembeje tumerewe nabi cyane Sinabifa- nabifata gute kandi ndi impunzi ntari iwanje ngo ntegure ubwo munsi mukuru kuri kureba nta biryo byo batugezagaho ngo turye ubusa waba utishimye ubabaye utari kurya ugakora umunsi mukuru tuzihizaga iminsi mikuru turi mu rugo tumerewe neza turi kurya tukazitegura tukitegura iminsi mikuru mbese ubu nta bushobozi bwo gutegura iminsi mikuru hano turi hano mu nkambi nta bushobozi bwo gutegura iminsi mikuru nitwa dorika musengo jacqueline muno ngatwe b'impunzi muno muri site yacu ya baraka ndakigenda kubera ndaba ibyo dufite ntabwo tujaga no kwiga ngo wenda ngo turabona ikanisa ryo kujiramo ngo dushime imana kubera tubonye umwaka gusize noheli ndakigenda kubera ndanikiryo ndaki tubereye aho by'amakado byo nda nubwo twabitekereza twabitekerezaga kera tukiri mu rugo naho muntu turaba turi kubura n'igipate na- n'agafuku mu kibuyi nuko tubona amakado go kubaha ntabwo pe mani faustin habimana twebwe uyu munsi mukuru wa noheli ntaho watubereye mwiza turi ahangaha mu mahema tumerewe nabi bitewe n'ibibazo by'inzara bitwugarije duheruka imfashanyo turi kugera hano muri iyi nkambi nta yindi nta yindi mfashanyo twari twabona ubu tumerewe nabi abana turi kubakubitira kuryama rwose bitadushimisha ni uko nta nta mahonire gari kuza ngo gagere muno gadufashe tubone icyo twagaburira abana ubu tubereye aho guca turi kwifuza yuko guverinoma yahasha umwanzi yamara kumuhasha hasigaye tugasubira iwacu tugize amahirwe ikindi gihe tukazagera turi iwacu twakishima cyane twambaye imana ya digi abana bansabye amafete ariko nta mafaranga yo kubakora amafete buno ni ukwicara bagatuza kubona nta kintu icyo dufite cyo kubahereza cyo kurya kuba bazi ko yari amafete babasubije ngo iki basi ni ukubereka ubuzima buriho nabo bakabyihanganira Mm.
Eh, Eh.
ambajije se mama none uri kubona none ni umunsi mukuru wacu none twebwe ndo turajya ndababwira ati bana banjye nimwihangane nibwo buzima bwo twagezemo Mm. none natwe tuzajya umunsi mukuru twatahutse ariko buri kubera kuva ku ruhare uje duhereza ibyo kurya nta n'ikindi kintu ibyo turabona muri ngambi sibyo mwihangane ngo ngiye gushaka umurongo nimbonesha namwe murajye nindabonesha basi mugipfa kwihangana mbayeho n'umuryango wanjye ubwo ni ukugenda ku bafite nk'akadepo nyine bakaba bara- bambaye ubu- ubu- uburiga buke ngasanga ashobora no kubasa kugira tubone uburyo abana bahagaze Ah, eh, ubwo hano hano mu- mubugurisha mute ubwo ba- iba kurimo tuyigurisha marate ni ikibango na mirikura tukari ikibango niyo mirongo itanu umusengi Ah, hari andi mafete kugira tuyakore neza ni uku niba mbese two twakwi marate twongeye ku bwanjye nakwifuza ko twatahuka twe mm, Ba Oliviane ni Nembero.
mm. tubwire ibya noheri n'ubunani aha ngaha mu nkambi byifashe bite Inkambi yacu isiti baraka yacu nta bunani nta na noheri turi gukubitira abana kuryama Mm, Eh, kuko nta asistanse tubona kuva mu kwa karindwi kuri wari uje yatambuka nta yindi bonije yigeze iduhereza two kurya ubu turahangayitse cyane n'imiryango yacu yama ubundi n'abagize utwo bashugurika ngo abafashe nk'utuza ahangaha bakatujyana i nyakagina barihinikangi bamwe abandi ba abagize uko bajya guhaha wenda bafite abavandimwe nko mu misozi nabo imikangi mu nzira ni myinshi usanga rwose iyi nka iyi site baraka yo ihangayitse turahangayitse cyane
nk'uko twabibabwiye rero uyu munsi ni intashyo za noheri tugume muri kongo ariko tu- noneho tujya mu ntara ya kivu y'epfo ahari inkambi zicumbikiye impunzi z'abarundi umunyamakuru vedaste ngabo yasimbukiyeyo hazana intashyo zikurikira z'impunzi zifuriza abavandimwe umunsi mwiza wa noheri nitwa Bimenyimana Floride nkaba ndi mu nkambi yo mu Rusenda muri Kongo nkaba nshatse kwifuriza inoweli nziza n'ubunani mama wanje w'ibatisimu aba ku muyange batazira mama twagira yezu kandi namba mwiyumvira ngo narapfuye ndacyariho ntacyo nabaye ndi mu rusenda rero ndabifurije noheli nziza N'aba- n'abarimu bose bo ku muyange banyigishije nkabatizwa nabo ndabifurije noheli nziza na padiri ubu ngo ni musenyeri musenyeri myayo nawe ndamwifurije noheli nziza kuko niwe yambatije izina nitwa ndayishimiye ja nkabamba ndi mu ikambi ya rusenda nashaka kwipfuriza abana banje bari mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Cibitoki komine Buganda umutumba wa Rirare ari Cedric na Queen n'umugore wanje twavanye Jane na na Se- na Keve eh, na Karori ari muri komine Buganda na Desire umubanyi wanje wo muri kujya kane eh, nkaba nongera nashaka kubipfuriza umwaka mushasha noheri nziza n'ubunani tugomba kujamwo nitwa kakiza divine nifuriza inoweli nziza ishuti yanjye n'abagenzi ndawe kwifuriza umwana wanjye yitwa irakoze clovis akaba ari buvira nifuriza dansi mwene wabo akaba ari buvira mbo nifuriza mama kabungwa nyesi akaba ari mukatumba ndifuriza mugenzi wanje turi kumwe ngaho imurongwe yitwa ndakibitimana florence nifuriza mugenzi wanje gakoze constance akaba ari nga- mu nkambi ya murongwe nifuriza papa mudo akaba ari mukatumba yitwa jalike ndifuriza n'inshuti n'abagenzi bose noweli nziza uyu mwaka mushashi wanyu je nitwa nirera jane nkaba mba mu nkambi ya rusenda amara nigomba kwifuriza ababanyi n'abagenzi ntama nkaba mpereye ku bavyeyi banje banyibarutse baba ngaha mu nkambi ya rusenda mw'ifurage ya taransinefu n'abatoya banje n'abakuru banje bose n'umuryango wanje wose uri ngaha muri kongo aba mu gihugu c'uburundi nawo naje muyomba wanje yariyo yahungutse aba mu gasenyi bari kumwe na senge batashe n'abana babo bose hama nkaca nashe n'abagenzi ndataye derise ndabipfurije umwaka mushasha na noheri izina ryanje nitwa nizigimana everine mba mu nkambi ya rusenda ndabipfurije kurya noweli nziza muyige ntibage bonane nziza muyige ntibage hama ndatahije mama vanessa aba mu gatumba ndamutahije n'abana biwe bose hama ndatahije n'umutware wiwe yitwa rama atahijwe n'umufasoni aba mu nkambi yo mu rusenda hama ndatahije gororiyoza n'umufasha wiwe bari mu rutana jewe mukaseremani aba muri kongo hama ndatahije manzi n'umugabo wiwe bari ku ntumbaraye ndatahije randi mugwanko ari mu kajeke ka Ruba- ka bubanza nkaba nitwa bizimana eric ndi mu gihugu cya kongo ndashaka kwifuriza umwaka mushasha mama wanje ari mu ntara ya kayanza muri zone murima bamwita ku izina rya generoza mureha ari ngaha ku gatumba ca nzara zone murima reka ngende ngaho mu ntara ya kayanza nyene nipfurize umunsi mukuru mwiza erike nduwayo nkaca ngenda ngaho nyene ngaho mu, mu kayanza kwa mama mudogo ndamwifurize umunsi mukuru mwiza bamwita niyo nteze emanuweli ndabifurize umunsi mukuru n'umwaka mushasha mwiza nitwa nderikimaye francine nkabamba mu nkambi ya murongwe nkaba ashatse kwipfuriza noweli nziza umufasha wanje ari nyabubu yitwa shimirimana eliyasi n'umwana wanje yitwa irishura jospe abavyeyi banje bose bari nyabubuye basazanje bose ba sherife basenga bene wacu imana irakiza shantare ndiho ku bwayo fororasi ndayishimiye roda abo bose nkaba ndashatse kubipfuriza noweli nziza ntibagenda amabukwe wanje ari ngaha nyene murongwe ba demayi banje na ba bofure bose ndabipfurije noweli nziza ntibagiwe ba muyomba wanje bari nyabubuye ba papa mudogo bose bari nyabubuye abo bose ndabipfurije noweli nziza
Ijoro ry'igitangaza umwana w'umuntu atamenye ijoro ry'igitangaza ku byaremwe byose ijoro ryiza yaturukiye ijoro isi yakiriye
nongere mbifurize noheri nziza by'umwihariko abantu twakoranye cyane cyane muri uyu mwaka harimo n'abanyamakuru batandukanye hirya no hino ku isi mugenzi wacu fide niyongabo yahamagaye bamwe abaha umwanya wo kwifuriza abavandimwe babo n'inshuti gusoza neza uyu mwaka
nitwa gateretse siteve ndi umumenyeshamakuru ah, w'isangira iteka ishami mu bujumbura aha nagomba kwifuriza noweli nziza hamwe n'umwaka mushasha Eh, abo dusanzwe dukorana mu kiganiro cy'inkino harimo arsene harimo shehi eh, harimo uwitwa zabiro harimo uwitwa tresor ndetse n'abasanzwe barongoye isanirizi harimo boss moses ndetse nifuriza na noweli nziza umwaka mushasha mwiza wanje mubyeyi wanje tifere remire basisita babiri claudine na vincent ndetse nifuriza kandi impera nziza z'umwaka Eh, nawe nziza ni umwaka mushasha mwiza mugenzi wanjye witwa christelle nifuriza kandi eh, intango nziza z'umwaka utangura deni ventiseke abakunzi bacu bose bisangiza iteka efemu imana izobane nabo ibyo bashoboze tuze tugirane ibihe byiza nitwa Suleimani Niyonkuru bantazira papa utamu ni umumenyeshamakuru w'inkino mu gihugu cy'u Burundi abantu baranzi nakoreye ku maradiyo atandukanye harimo amaradiyo ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko nagenda namvikana ku maradiyo hirya no hino mu bihugu byo muri EAC ndavuga mu Rwanda no muri Tanzania rero umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane wabaye umwaka mwiza muri rusange bakunzi banje ari nako mboneyeho kandi kwifuriza umwaka mwiza mushasha wa bibiri na mirongo ine na gatanu ndetse na noweli nziza ku bakristo kuyemera usanzwe bayihimbaza irababera noweli nziza nyine nk'uko nabivuze hanyuma umwaka wa bibiri na mirongo ine na gatanu uzobabera umwaka ah, w'iterambere uzobabera umwaka w'amata n'ubuki uzobabera umwaka mwiza muri rusange muri make novuga ko nokwifuriza umwaka mwiza muhire kuri ku muryango wanje ndavuga papa na mama Ah, mama niwe nshyira imbere cyane niwe mbereye ko nitangira atiza akaba ari mu ntara ya kirundo ubu nihari muri kano kanya muri komine bugabira eh, aho bita ikiri imana izimufashe bibiri na mirongo ibiri na gatanu ibyo anyifuriza reka nze ndabishikeko n'ibyo nawe yifuza azabishikeko neza hanyuma nkongera nkifuriza uyu mwaka wa bibiri na mirongo ine na gatanu uzobe mwiza kuri masenge ari mu gihugu cy'ububirigi bamwita nibigira jacqueline nawe nyene bize bigende neza uko yifuza imana izimufashe abana batera imbere tubananye dutera imbere nongere nifurize kandi uno mwaka ah, abakunzi banje muri rusange abakunzi b'inkino abakunzi bankurikiranye abafana banje bantoye umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri nkaba umumenyesha makuru w'inkino wa mbere mu burundi nabo umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu uzobabera umwaka mwiza umumenyesha makuru twakoranye mu maradiyo atandukanye harimo fidore bushituza ari muri koreya biri intwari ari mu mu Bubiligi ndetse n'abandi twagiye dukorana ahatandukanye harimo gasongo twakoranye mu maradiyo ngaha i burundi ndetse n'uwo bita mbuyamba uzobabera umwaka mwiza muri rusange reka ndangize nifuriza umwaka musha muhire uwo bita ntirandekura izayi rugomwa françois barutwana jean marie n'imiryango yabo muri rusange bibiri na mirongo ine na gatanu uzoba umwaka w'iterambere kuri bo imana izibahe imigisha yabateguriye ndabashimiye nitwa steve derike ndizeye nkaba ndi umurundi ariko mba mu gihugu ca swede neza na neza mu gisagara ca gothenburg ni igisagara kigira kabiri kinini co mu gihugu ca swede nkaba mfashe umwanya kugira nifurize umunsi mukuru mwiza wa noweli n'umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu abantu bose twoba tuzinanye na cane cane eh, abo mu muryango wanje baba abari mu Burundi canke mu bindi bihugu bitandukanye hanyuma nkifuriza iminsi mikuru myiza irangiza uh, umwaka na cane cane abakunzi b'ibiganiro dusanzwe dushikiriza eh, biciye kuri radiyo y'abarundi n'abanyarwanda baba hirya no hino ku isi iradiyo ifise icicaro mu gihugu ca Swede ndabifuriza yuko umwaka tugiye kwinjiramwo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu woba umwaka w'amahoro umwaka umwaka w'urukundo umwaka w'amagara meza n'umwaka w'imigisha n'iterambere kuri abo bose twoba tuzinanye ariko kandi sinokwibagira no kwifuriza iminsi mikuru myiza n'ibihe byiza abakunzi bose ba radiyo ijwi rya amerika yoyo ifashe kano kanya kugira iduhe eh, umwanya wo kwifuriza inshuti abagenzi eh, ibihe byiza n'iminsi mikuru myiza jewe nditwa minani onesiforo nkaba ntuye mu gisagara ca diriba muri afurika y'epfo Eh, ndashaka kwifuriza noweli nziza abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika hamwe n'umwaka mushasha inshuti zanje mu burundi eh, hamwe n'abarundi muri rusangi hama nkaba ndabifurije kuroranirwa ndabifurije n'impinduka n'ibihe byiza kugira ngo eh, umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu uze utubere umwaka w'impinduka umwaka wo gutera imbere eh, n'umwaka wo kuroranirwa se nitwa david ndi mu burundi bujumbura nashaka kwifuriza noheli nziza abagenzi banje pes sam betani na beni bagire noheli nziza
inshuti mwakomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri iyi saha naha tuyasoreje nk'uko mwabyumvise twibanze ku ntashyo za noheli ndabashimiye cyane rero ah, mbararikira gukomeza gukurikira n'ibindi biganiro byacu hano ku ijwi rya amerika kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi nadia taha na dani nibo bamfashije ku buhanga bw'ibyuma noheli nziza noheli nziza mwese murakarama
uwo turatani yezu mwana